Sagalee Misirraachoti.
Raadiyoon Sagalee Misiraachoo sagantaan fayyaa mata duree garaa garaa irratti waa'ee fayyaa ilaalchisee barumsa qopheessee Afaan Oromootiin torbanitti guyyaa tokko yeroo hundaa kibxata galgala sa'aatii tokkoof walakkaadhaa eegalee daqiiqaa kudha shaniif isinii dhiyeessama.
fayyummaa qabaachuun qabeenya hundumaa caala Fayyummaa keenya haa eeggannu.
kabajamoo dhaggeeffatoota keenya nagaa fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya isiniif dhiyeessina waaqayyoo araara isaa nuuf baay'isee nagaa fi fayyaa qabaannee har'a ga'uu keenyaaf waaqayyoon guddaa galateeffanna amma obboleettiin keenya biraanee tafarraa waaqayyoon nuuf galateeffattee garaa qophii har'a isiniif qabannee dhiyaannetti ceena.
amma yeroo kana immoo gabaabaatti dhukkubsatoota yeroo kana dhukkubsatanii siree siree isaanii irra mana mana isaanii kan ciisanii sagantaa sagalee misraachoo kan hordofaniif gabaabaatti walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Waaqa waaqotaa mootii moototaa kan taate jiraataa bara baraa yaa gooftaa si galateeffannas yaa Waaqayyo sitti gammanna gochaa nuu gooteef geggeessaa nuu goote amma irraatti waan nu jiraachifteef galanni siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo amma yeroo kana yaa gooftaa obboleettota koo yaa Waaqayyo obboloota koo obboleettota koo yaa gooftaa mana mana isaanii ciisanii kan jiran yaa gooftaa horiittiin mana yaalaa dhaqan kan dhaban yaa waaqayyoti fayyisaa ta'uu kee beekanii yaa gooftaa sitti kan boo'aa jiran siin eeggachaa kan jiran harka isaaniif garaa isaanii yaada isaanii gara keetti ol fudhatanii kan jiran maqaa yesus kiristoosiin ati siree isaanii irratti isaan gargaaruun fayyina guutuudhaan gara mana mana isaanii tokkoon tokkoon isaanii dhaquun jaalala kee haa ta'u yaa waaqayyo waan isaan gargaartuuf waan isaan fayyiftuuf galataafis yaa waaqayyo waan isaan dhaabduuf galannisiifa ta'u. maqaa yesus kiristoosiif jedhii kadhannaa keenya nu dhagayi ameen.
Obboleettii keenya biraanee guddaan galateeffadha. Har'a kan isin keessumsiisu ana obboleessa keessan qabantiiti karaa qopheessuuf dhiyeessu. Qophiin keenya har'aa torbee jalqabnee kan turre waa'ee durbummaa ilaala. Faaruus isiniif fileen jira. Hanga xumura qophii keenya har'aatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Amma faaruu obboleessa keenya baacaa bayyanaa kanaan gara qophii keenyaa dhaqa.
dhimma rakkinaan irraateen ataanaaf hin qabdu gooftaa qixxeen iyyuu sin qixxeessuu yesus koo sookee amarsuu galaanni koo galaanni koo galaanni koo galaanni koo galaanni koo abbaa gaarii michuu dhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhu kaa jaalallee koo yesus ulfaadhu kaa jaalallee koo yesus ulfaadhu kaa jaalallee koo yesus ulfaadhu kaa abbaa gaarii michuu dhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhu kaa jaalallee koo yesus ulfaadhu kaa jaalallee koo yesus ulfaadhu kaa jaalallee koo yesus ulfaadhu kaa.
Obboleessa keenya baacaa bayyanaa guddaan galateeffadhaa faaruusaa gidduutti kutuu keenyaaf immoo dhiifama isin gaafadhaa gara boodaa itti deebina. Akkuman isiniin jedhe qophiin keenya har'aa waa'ee durbummaati. Durbummaan maali? Egaan durbummaan maali inni jedhu fayyaa hawaasaa wajjin walitti qabnee kan ilaalludha. Durbummaan maali? Torbee darbee mata duree kana jalatti biyyoota garaa garaa keessatti ilaalcha waa'ee durbummaaf jiru kaasne isiniif dhiyeessuun keenya in yaadatama. Jarman Faransaayii fi Giriikootti hiikaa durbummaa yookaan virjin jedhuuf yaada wal fakkaataa akka qaban dubbanne turre. Kan Giriikii fi kan Ingilizii wal fakkaata. Jechichi dhiira shaakala saalquunnamtii hin goone yookaan immoo hin qabneefis in ta'a. Aadaa keessatti gatii durbummaan qabu. dhalaa hin heerumin jirtu tokkoof durbummaan gatii guddaa qaba. Dhalaan kun utuu hin heerumin fuula dura shaakala saalquunnamtii hin qabdu jedhamti. Kabaja qabdi. Gaafa heerumtu durba taatee dhuftee yookaan immoo dhaqxee yeroo abbaan manaa ishee wajjin saalquunnamtiin wal argitu kophaa durbummaan ishee bada. Aadaa tokko tokko keessatti durbi hin heerumne gaafa heerumtu immoo durbummaan ishee hin jiru taanaan hin qaanofti. Hawaasa keessatti fudhatama hin qabdu. Kabajatu du'a aadaa sana keessatti durbummaan kabaja dhuunfaa qophaa utuu hin ta'in kan maatii wajjinis walitti hidhamee jira hawaasa keessatti durbummaa dhabuun qaanii waan ta'eef jechuu keenya aadaa biyyoota gara dhiyaa jennee waamnu keessatti immoo durbummaa eeggachuun gatii guddaa hin qabu aadaa biyya keenyaa keessattis bara durii durbummaan kabaja guddaa qaba akkuma duraan kaasne biyyoota aadaa garaa garaa qaban keessatti durbummaan yaada mataa isaatii ulfina mataa isaatii qaba. Biyya Itoophiyaa keessatti aadaan garaagaraa hawaasa garaagaraa keessa waan jiruuf gara kaabaatti aadaa dura ture sana keessatti ijoollonni dafanii akka heeruman waan taasifamaniif gaa'ela dura saal quunnamtiin hin jiraatu jedhamee ni yaadama. Sanas ta'e kan har'aaf yaada koo kanumaan xumureen torbee immoo durbummaan maaliin beekama yaada jedhu isiniif qabadhee dhiyaadha har'a itti fufa isaa torbeen isiniif dhiyeessa yaada namooti durbummaa irratti qaban leenjii waa'ee fayyaa hawaasaa irratti kan dhiyaate ture muuziqaa kanaan itti darbina.
Gaaffiin xumuraa waa'ee durbummaati. durbummaan barbaachisaadha moo barbaachisaa miti keessumaa bara ammaa kana keessa ilaalchi namootaa dhiironni kana irratti yaada maalii qabu kan jedhu kaasnee irratti mari'anne irraa waliigala isaatti barbaachisaadha kan jedhu yaada keenya guutummaatti ture sababi isaa galgala gaa'elaatti durbummaadhaaf jecha abbaan manaa yeroo haadha manaa isaa bira ga'u inni kun kakuu dhiigaa kakuudhaan mana ijaaruudha waan ta'eefi. jaalala gidduu isaaniitti isaan waliif qaban akka inni dabaluun godha jaalala isaanii akka ittifan godha inni kun caalmaatti kennaa haati manaa yookiinis immoo misirroon abbaa manaasheef laattu kennaa qulqulluudha kennaa gati jabeessadha waadaadha waan ta'eefi durbummaan walumaa galatti barbaachisaadha kakuu haadha manaaf abbaa manaa gidduutti dhaabateedha waan ta'eefi barbaachisaadha amanamummaa walii isaaniif qaban kan ibsu waan ta'eef walumaa galatti barbaachisaa ta'uusaa irratti waliigallee gaaffiin keenya. kan nu dhiyaate deebiinsaa kana fakkaata. Xumura irratti garuu akka gaaffiitti kan ofii keenya qabanne gaaffii xumuraa irratti yeroo tokko tokko dhiironni durbummaaf iddoo hin qabu kan jedhantu mul'ata. Sababi isaa maalii kanarratti yaadi marii yoo nu gaggeeffame gaariidha kan jedhu akka gareetti irratti waliigalleerra. Sababi kana maaloodha waan jedhu manni irratti nuuf mari'atu kan jedhudha yaadni nuti dhiyeessinu galatooma.
durbummaan hawaasa keessatti akkamitti ilaalama isaatii kana gaaffii jedhudha. Baay'ee iddoo guddaa akka qabuttidha kan gartuun keenya mari'anne sababiin isaa tokko isa biratti kabajaa guddaaf jaalala guddaa isarraa argachuu dandeessi. Mucaan durbaa tokko jechuudha durbummaadhaan abbaa manaa ishee bira geesseetti yoo ta'e. Isarraa jaalala sirrii tokko argachuu dandeessi. Akkasuma maatii isaa gidduutti kabajaa qabdi. Olloota ishee gidduutti illee kabajaa ni qabaatti. Kana ta'uu yoo ta'e garuu inni sirriitti durbummaa ishee hin arganne yoo ta'e mucaa durbaa tokkorraa dhiirri tokko durbummaa hin arganne yoo ta'e yeroo hundumaa wanti sammuu isaa keessa jiru waan tokkodha dhiira tokkoof durbummaan tokko barbaachisaadha jennee irratti walii galleerani maaliif mucaan dhiiraa tokko jechuudha yoonnaa bakkeedhaan furanne ta'e mucaa ishee fuudhu sanarraa durbummaan arganne yoonnaa ta'e jechuudha yeroo hundumaa sammuu isaa isattidha kan inni hidhamee jiru sababii kanaatiif gara bakkee ilaalu isa geessa gara manni sun diigamuutti isa geessa kanaaf durbummaan baay'ee barbaachisummaa akka qabudha kan nuti haasofne. Inni kan biraan yoo jiraate dhimma durbummaatti hojiiniin wal qabsiisnee wantoota nuyi haasofne amanamummaa. durbummaan qabdu yoo ta'e amanamummaan mana sana gidduudhaan irrata jaalala guutuu waliif laachuu hin danda'anii bor amma manni diigamutti isaan keessa sababii kanaatiif durbummaan hawaasa keenya keessatti ammallee iddoo guddaa qaba. Amma haala yeroo kanaatiin gaafa laallu garuu yerootti namoonni vaaliiwutti lallaachuu dhiisanidha. Kun immoo sababa maaliitiif yoo jedhanii dhiirri tokko durba baay'eedha wajjin dubartoota baay'eedha wajjin jiraate sababii bareef isheen durbaa tokkos immoo dhiirota baay'ee wajjin jiraate sababii bartee fi gaafa gara gaa'elaatti dhufuudhaaf jedhanii durbummaatti vaaliiwuu kennuu dhiisuu danda'u. Garuu namoonni tokkoof tokko ta'anii gara manaatti dhufuudhaaf jedhan kan dhiiran barree kan durbaan barree durbummaan hin barbaachisaa fi gatii guddaas itti kennu hawaasa keessatti kun ammayyuu akkuma ta'etti akka jiru walii galee galatama.
yaada leenjifamtooti nuuf kennan kanaaf isaaniin nan galateeffadha kan ittaanu immoo torbeen isiniif qabadhee dhiyaadha.
Abbaayyoon naan jedhee abbaa caaltaa haadhaasuun naan jedhee ranaaf taataa attaami mul'isu ulfiina kee toore hin jiruumi kana akka kee yesus kana akka kee kana akka kee toore kana akka kee abbaa gaarii michuu dhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhukaa jaalallee koo yesus ulfaadhukaa jaalallee koo yesus ulfaadhukaa jaalallee koo yesus ulfaadhukaa abbaa gaarii michuudhukaa jaalallee koo yesus ulfaadhukaa jaalallee koo yesus ulfaadhukaa jaalallee koo yesus ulfaadhukaa jaalallee koo yesus ulfaadhukaa. Sinaan argee yesus bara gaariin garuu bakkee qabuun irraa daariin tokko lama jedhee dubbachuusa hankeen irraa darbame gammachuusa yesus gammachuusa gammachuusa yesus gammachuusa abbaa gaarii michuu dhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhugaa abbaa gaarii michuu dhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhugaa jaalallee koo yesus ulfaadhugaa. Fadeen argee jaalala kee Nattiin jijjiiramne mamaalli kee Har'aas ta'uu darbee fuulduratti Ati anaaf Yesuus dhuunfaa gooti Yesuus dhuunfaa gooti Dhuunfaa gooti Anaaf dhuunfaa gooti Abbaa gaarii michuu dhugaa Jaalallee koo Yesuus ulfaa dhugaa Jaalallee koo Yesuus ulfaa dhugaa Jaalallee koo Yesuus ulfaa dhugaa Jaalallee koo Yesuus ulfaa dhugaa Abbaa gaarii michuu dhugaa Jaalallee koo Yesuus ulfaa dhugaa Jaalallee koo Yesuus ulfaa dhugaa Jaalallee koo Yesuus ulfaa dhugaa Jaalallee koo Yesuus ulfaa dhugaa.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoobsi saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 9 11 41 jaatamicha digdamii afur kanuma irratti sms yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu fuula feesbuukii telegiraamii fi watsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis የምስራች ድምፅ ራዲዮ የምስራች ድምፅ ራዲዮ jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu fuula feesbuukii telegiraamii watsaappii keenya argachuu yoo feetan የምስራች ድምፅ ራዲዮ jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kanarrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.